bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muri kumutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose abari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva tankomanzi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora mwiriwe nshuti bakunzi nikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diane ninahazo abarundi barenga amajana atatu mu bari barahungiye mu ikambi y'agategekanyo ya kavimvira iri muri repubulika ya demokarasi ya kongo bahungutse ukinshimishije ni uko mparuye imyaka nari imaze ngaho yari imyaka ibiri akaba nta kintu na kimwe nayo bwigerenge nigezaho ariko ngo ngira ngo nongere ngaruke mu gihugu cyacu cy'amavuko yego banyakire mu bandi uko babakiriye nico kinezereje cyane ubundi ndashimye kubona isubiyeyo ndeba hamwe aho ndima hanyuma ndandaze ndabe ingene n'abana banjye bashobora kubaho neza barya imfungurwa zose abo ni bamwe muri abo barundi basubiye mu gihugu cyabo cy'amavuko kuri uno wa gatatu abakuru b'ibihugu vy'u rwanda uganda angola na repubulika iharanira demokarasi ya kongo bagiranye inama yashimikiye ku bibazo bitandukanye vyo mu karere k'ibiyaga bigari birimwo ivy'umutekano uburundi bwari bwatumiwe ariko ntibwitavye muri make kandi abayobozi bakuru mu gisirikare ca muri leta zunze ubumwe za amerika bishize mu kato inyuma yo kugirana inama n'umwe muri bo yanduye virusi ya korona ido ni ido y'ayo makuru yose duce ku masonga harimo n'ayandi avuga ku mugabane wa afurika ni mu kanya isasi nongere ndabaha ikaze amakuru tubafitiye hirya nino ku isi turahera ku mugabane wa afurika aho ubutungane muri kenya bwegetse icaha ku bantu babiri bagirizwa kuba barafashije mu gitero c'intagondwa z'abayisilamu cagabwe mu kibanza kirimwo amamangazini abantu basumiramwo inayirobi ku murwa mukuru w'ico gihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu fideli niyongabo ugira gatatu mu bagirizwa yambitswe izera bose uko ari batatu bari bagirijwe ibyaha hisunzwe itegeko ryo kurwanya iterabwoba mu gihugu abantu bane mu bakoze igitero cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu barahasize ubuzima iby'uko hari abandi bagize icyo gitero baba barashoboye guhunga ntibyigeze byemezwa abo bantu bose uko ari batatu bagirijwe ibyaha ni abanyasomaliya bagirijwe kuba barafashije abagize igitero cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu abashikiriza amanza barerekanye ko abagirizwa bateguye gukora iterabwoba no gufasha umugwi w'iterabwoba bakoresheje ivyemezo bifatiye ku kuvugana ku itelefone hagati y'abagirizwa n'abakoze ico gitero cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu vyabaye amezi makeya imbere y'uko ico gitero kiba urubanza rw'abagirizwa muri ico gitero rwamaze imyaka indwi ico gitero cegetswe ku mugwi al-shabab caracafuje bikomeye isura y'igihugu ca kenya umugwi al-shabab warabandanije gukora ibitero bikomeye muri kenya kuva ico gihe abayobozi bakuru mu gisirikare ca muri leta zunze ubumwe za amerika bishize mu kato inyuma yo kugirana inama n'umwe muri bo yanduye virusi ya korona thomas kamirindi arakomeza nk'uko Pentagona minisiteri y'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika yabyemera ijwi rya amerika aba bayobozi bose hamwe ni abajenerali icumi b'inyenyeri enye umugaba mukuru w'ingabo general mark mille umwungirije general john hayden n'abagaba b'ingabo zirwanira mu mazi ku butaka mu kirere mu bicu space force umutwe w'ingabo za leta zigize igihugu national guard bureau umugaba w'ingabo zishinzwe ikoranabuhanga cyber command umugaba wungirije w'ingabo z'abamarines n'umugaba wungirije w'ingabo zirinda imbibi z'igihugu ku nyanja zose coast guard amiral charles ray uyu amiral ray niwe wenyine wagaragaje ibimenyetso bya virusi ya korona abandi bose ntabyo bafite bishyize mu kato nyuma y'inama bakoreye bose hamwe mu cyumba kimwe mu cyumweru gishize muri minisiteri y'ingabo umuvugizi mukuru wa pentagon john hoffman mu itangazo yashyize ahagaragara avuga yuko bagiye mu kato ku bushake bwabo gusa mu rwego rwo gufata ingamba zo kwitondera icyo ari cyo cyose bazajya bakorera mu ngo zabo
ishami mpuzamakungu onu ryateye ivyatsi abakoze igitero ku modoka zayo zari zitwaye imfashanyo z'ibifungurwa muri sudani yo mu manuko inkuru ya mugenzi wacu fidele niyo ngabo
ishami ry'ishyirahamwe onu ritanga ibifungurwa ku isi pam ritangaza ko rishabujwe cyane n'ico gitero cakomerekeje abakozi bayo batatu ubundi irengero ryiwe rikaba ritazwi ico gitero cabaye ku munsi wa mbere igihe imodoka z'ishyirahamwe pam zari zitwaye imfashanyo z'ibifungurwa mu bice vya merut na malakal mu buraruko bw'igihugu izo mfashanyo zari zigenewe gufasha abantu ibihumbi amajana n'amajana bavanywe mu zabo n'imyuzure iherutse kuba mu gihugu ishyirahamwe pam rimenyesha ko umukozi waryo irengero ryiwe ritazwi ashobora kuba yarapfuye nta byinshi rivuga ku bakoze ico gitero umuyobozi w'ishyirahamwe pam muri sudani yo mu mpanuko matthew hollingworth yasabye abategetsi b'ico gihugu gushira imbere y'intaha bakoze ico gitero kigayitse sudani yo mu mpanuko ni kimwe mu bihugu aho umutekano w'abakozi b'amashirahamwe y'abagira neza bashobora kugeremerwa kurushiriza umuntu abigereranije n'ibindi bice vyo ku isi ishyirahamwe onu ryagabishije ko sudani yo mu mpanuko iri mu bihugu biri kurushi bishobora kugeramirwa bikomeye n'inzara
agashimwe kitiriwe nobel mu gisata c'ubutabire shimi mu gifaransa kegukanye abafasoni babiri umufaransakazi n'umunyamerikakazi thomas kamirindi umufaransakazi yitwa emmanuel charpentier afite imyaka mirongo itanu n'umwe y'amavuko yakoreye ubushakashatsi bwe mu kigo cyo mu budage cyitwa max planck institute naho umunyamerikakazi jennifer doudna afite imyaka mirongo itanu n'itandatu y'amavuko yigisha kandi akorera ubushakashatsi muri kaminuza ya california berkeley muri leta zunze ubumwe za amerika komite nobel yatangaje ko yabahembeye ko bavumbuye uburyo bwo kuvura no guhindura imikorere y'uturemabuzima twitwa gene mu rurimi rw'igifaransa dufite uruhare runini mu murage w'ababyeyi baha abana babo no mu miterere y'umubiri wabo ubu buryo bwahinduye byinshi mu buganga bashobora kubukoresha bagakatira ADN cyangwa se DNA mu cyongereza neza neza aho bashaka kugira ngo bakosore imikorere ya gene itameze neza no kuvura indwara zidakunze kuboneka ikindi kandi ubu buryo ntibuhenda nk'uko komite Nobel ibisobanura ni ubwa mbere mu mateka igihembo nobel mu bya siyansi gihawe itsinda ry'abagore bonyine gusa nta mugabo urimo mu mateka kandi abagore barindwi nibo bonyine gusa bamaze guhabwa igihembo nobel mu butabire mbere ya emmanuel charpentier na jennifer doudna abandi ni umufaransakazi marie curie mu gihumbi magana cyenda na cumi na rimwe uyu marie curie wanabonye igihembo nobel cy'ubugenge fizike mu gihumbi kimwe na magana cyenda na gatatu umukobwa we irene joliot curie mu gihumbi magana cyenda mirongo itatu na gatanu umwongerezakazi dorothy hodgkin mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kane adayonat wo mu gihugu cya israeli mu bihumbi bibiri n'icyenda n'umunyamerikakazi frances arnold mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ejo kuwa kane komite nobel izatangaza uwahembwe cyangwa abahembwe mu bwanditsi ahijya nino ku isi tuyasozerere muri somaliya aho umurwi ntagondwa wa al shabab warekuye abaganga babiri b'abanyacuba fide niyongabo aratubwira ibindi abo baganga babiri bari banyururijwe mu gihugu ca kenya bagirwa imbohe mu kiringo c'umwaka n'igice muri somaliya bari bagiye ku kazi mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda bari barungitswe gukorera muri kenya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani barekuwe mu mpera z'indwi irangiye inyuma y'amezi atari make y'ibiganiro n'abari babagize imbohe iyo nkuru itangazwa n'umutegetsi akomeye ajejwe iperereza muri somaliya atashatse ko izina ryiwe rimenyekana kubera atari arekuriwe kuvugana n'itangazamakuru nta birenga ngaho yamenyesheje abajejwe iperereza muri somaliya babisabwe na leta ya cuba baraganiye ivyerekeye irekurwa ry'abo baganga babiri b'abanyacuba ni nyuma y'uko baronse amasanamu ya videwo aberekana amezi makeyi y'imbere yaho umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa cuba bruno rodriguez yemeje irekurwa ryabo yashimiye leta ya somaliya kuba yarafashije muri ico gikorwa yatangaje ko yavuganye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa somaliya ahmed ise awad ivyerekeye ikibanza abo baganga babiri b'abanyacuba barimwo uno musi kuwa gatatu ivyabitomoye buno nyene
barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru agezweho hirya nino ku isi bahejeje kudushikiriza ijwi rya amerika mukomeje kumva mu kirundi n'ikinyarwanda ndabibutse ko muyumva kuri za fm zitandukanye n'imirongo migufi ya shotwave mushobora kandi kuyumva ikibiriraho kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu youtube na instagram ni voa radio yacu mu kanya twerekeza mu karere nari nabiciye ku masonga nkitangura abakuru b'ibihugu vy'u rwanda uganda angola na repubulika iharanira demokarasi ya kongo bagiranye inama yashimikiye ku bibazo bitandukanye vyo mu karere k'ibiyaga bigari harimo ivy'umutekano uburundi bwaratumiwe ariko ntibwitavye inkuru tubaza mugenzi wacu edi rwema
ni inama yahamagajwe ku butumire bwa perezida felix tshisekedi wa kongo itangazo dukesha ibiro bye rivuga ko iyo nama yabaye hifashishijwe uburyo bw'iyakure yari iyobowe na perezida Tshisekedi ubwe aherereye mu mujyi wa Goma uri mu ntara ya Kivu ya ruguru yitabiriwe kandi na perezida Paul Kagame w'u Rwanda perezida Yoweri Museveni wa Uganda na perezida Joao Lorenzo wa Angola perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nabwo bubarizwa mu karere k'ibiyaga bigari ntiyari muri iyo nama hashize igihe umubano hagati y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari utameze neza uhereye ku rwanda rushinja uganda gucumbikira no gufasha imitwe yitwaje intwaro ishaka kuruhungabanyiriza umutekano u rwanda rutunga agatoki impuzamashyaka ya p5 irimo rwanda national congress iyobowe na kayumba nyamwasa rukemeza ko muri uganda uwo mutwe wishyira ukizana ariko uganda irabihakana uburundi nabwo bushinja u rwanda gucumbikira no gufasha abashatse guhirika ubutegetsi bw'ahoze ayobora icyo gihugu pierre nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko u rwanda rugahakana gushyigikira uwo ari we wese uteza umutekano muke mu bihugu bituranyi hashize iminsi ingabo z'ibihugu byombi zikozanyaho ku mupaka ariko inzego z'umutekano zikabihosha bitaragera kure mu kwezi kwa munani inzego z'ubutasi za gisirikare z'ibihugu byombi zibifashijwemo n'urwego rwa gisirikare ruhuriweho n'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari zagiranye inama igamije gukemura ibibazo by'umutekano ku mupaka bihuriyeho umunyamakuru w'ijwi rya amerika urigoma yavuze ko ku murongo w'ibyigwa muri iyi nama harimo kuganira ku bibazo bya politike ububanyi n'amahanga umutekano no gufatanya mu kurwanya ubucuruzi butemewe no gukumira ikwirakwira rya virusi ya korona perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix tshisekedi ariko aragendera igisagara ca goma bamwe mu baba muri ico gisagara bamusaba kugarukana umutekano mu burasirazuba bw'igihugu no gushika muri teritwari ya beni ivugwamwo imirwi y'abitwaje ibirwanisho claude ganza munyamagana araduha inkuru irambuye
jameni aya ni amajwi y'abatuye mu mujyi wa goma baririmba bavuga ko batari mu birori byo kwishimisha ahubwo ko bari mu marira kubera abavandimwe bakomeje kwicwa mu bice binyuranye by'intara ya kivu y'amajyaruguru barasaba umukuru w'igihugu gushyira imbere ibyo kugarura umutekano mu burasirazuba bw'igihugu kuruta ikindi cyose yakora uyu ni umwe mu mpirimbanyi z'impinduka ugaruka ku byo basaba perezida cisekedi uri mu mujyi wa goma kuva ku wa mbere w'iki cyumweru
turareba niba perezida arimo gushyira mu bikorwa ibyo yatwijeje turashaka amahoro muri kongo yatwijeje ko azagarura amahoro i beni ariko turacyabona abantu bapfa ubutitsa i masisi i rucuru imitwe yitwaje intwaro iracyanyanyagiye hirya no hino hari ubukene mu gihugu kubera umutekano muke turimo kuririra abavandimwe bicwa n'inyeshyamba yatwijeje ko azashyira imbere abaturage nabikore rero nk'uko se yashyiraga imbere abaturage nagabanye ingendo zo hanze ibindi bihugu si byo akwiye gushyira imbere naharanire kudushyira gushakira amahoro arambye kuri uyu wa kabiri perezida felix cisekedi yahuye n'amatsinda atandukanye arimo abahagarariye imiryango itari iya leta abadepite n'abayobozi b'amakomini bamwe mu badepite bavuga ko nabo batewe inkeke n'ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kuyogoza ibintu mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bw'igihugu bwana saidi barikwisha n'umwe muri bo Le président l'année passée lorsqu'il était à Beni l'avait promis qu'on ne fêtera pas bonne année 2019.
ubwo perezida yari beni mu mwaka ushize yijeje abaturage ko tutazatangira undi mwaka ikibazo cy'umutekano muke kikihagaragara ariko dore umwaka urashize abantu bakicwa abandi bashimutwa imitungo yabo irasahurwa abagore bacyasambanywa ku gahato n'ibindi abaturage impagarariye bantumye ngo mubwire ntagarukire igoma gusa ahubwo amanuke ajye kureba irimo kubera ibeni ikibibiwe imayangose iloselose imbawu imanzalawo n'ahandi nibo bamukeneye kuruta abandi bose ikindi turamusaba kuzamura imibereho y'abasirikare bacu badahwema kwitanga ariko babayeho nabi cyane abashakira ibikoresho byose bikenewe kugira ngo bashobore guhangana n'inyeshyamba zitwikira abantu
uretse ibibazo by'umutekano muke basaba umukuru w'igihugu gukemura byihuse banagaruka ku bibazo by'ubukungu bavuga ko ubuhahirane hagati y'umujyi wa Goma n'ibindi bice bya Masisi isa nk'iyahagaze kubera ikiraro cy'isake cyatwawe n'umwuzure
ku birebana n'imibereho myiza n'ubukungu dufite ikibazo cy'ikiraro cya sake cyatwawe n'amazi ku buryo ubuhahirane bwahagaze twafujije abantu ariko n'umuhanda wa kabiri muyikomeye mu gihugu nawo ntukiri nyabagendwa twabigejeje kuri perezida kugira ngo agire icyo abikoraho mu maguru mashya ni ingenzi cyane ku mujyi wa Goma n'ibindi bice kuko nk'ubu hagize umuntu urwara ari mu bice bya Masisi n'ahandi ntiyabona uko agezwa i Goma ngo avurwe murumva ko bitoroshye rero
biteganyijwe ko kuri uyu wa gatatu haba inama y'abakuru b'ibihugu by'u rwanda uganda angola na repubulika ya demokarasi ya kongo uburundi bwo bukaba butaza kuyitabira ni inama iba mu buryo bw'ikoranabuhanga rya videwo iyi nama yari imaze gusubikwa inshuro ebyiri mu biganirwaho harimo ingingo y'umutekano mu karere ubucuruzi bwambukiranya imipaka ubuzima n'imibanire y'ibi bihugu birimo ibimaze igihe bidacana uwaka claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ry'amerika impunzi z'abarundi amajana atatu na cumi na zibiri zari mu ikambi y'agategekanyo ya kavimvira iri muri repubulika ya demokarasi ya kongo zatahukanywe mu gihugu cabo inkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu muri uvira vedaste ngabo
izi ni zimwe muri izi mpunzi zavuye mu nkambi ya kavimvira zerekeza mu gihugu cy'u Burundi zari mu modokari zine z'ibikamyo izindi ziri mu modokari za landecrisel n'ibyishimo byinshi aba barundi batahukanwe babifashijwemo na ASR na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira bavuga yuko bishimiye gusubira mu gihugu kuko bari bari muri iyi nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bari babayeho nabi Manirakiza Sofoni yavuye muri iyi nkambi ya Kavimvira agiye mu ntara y'Ibitoki kinshimishije nuko mparuye imyaka nari imaze ngaha yari imyaka ibiri akaba nta kintu na kimwe nayo bwigerenge nigezaho ariko ngo ngira ngo nongere ngaruke mu gihugu cyacu cy'amavuko yego banyakire mu bandi uko babakiriye nico kinezereje cyane aha twari tubayeho mu buzima bumeze nabi nk'ubu nari mfunze imyaka ibiri muri iyo myaka ibiri twaguma ku ngo imwe y'amanjegeri n'ubutsima bwa bigori indwara zikaba nyinshi ukudiyara hari naho bavuga ngo nikorera kandi atariyo bivanye n'inzoka yamaze guhimba imwe ubu rero twumva ikitunezereje cyane nyamukuru ni uko dusubiye iwacu tugiye kuzoronderera iwacu dufatikanyije n'abandi baba barundi bene wacu twasize mu gihugu cyacu cy'amavuko nsengiyumva kandi igi nawe yavuye muri iyi nkambi yari amazemo imyaka ibiri agiye mu ntara ya ruyigi avuga yuko kuba asubiye mu gihugu cy'u Burundi bizamufasha kwiteza imbere ndetse n'umuryango we urabona ndashimye kubona subiyeyo ndeba hamwe aho ndima hanyuma ndandaze ndabe ingene abana banjye bashobora kubaho neza barya imfungurwa zose aha nari mbaye nta kintu nashobora kudandaza bagira ngo ugomba uje hanze bakaguma bagufunganiye mu rupangu waguma umeze nk'imbohe nubwo izi mpunzi zatahukanwe mu gihugu cy'u Burundi hari izindi ziri mu makambi y'agateganyo ya Sange Monge Monge ndetse na Kavimvira nazo zifuza gusubizwa mu gihugu cy'u Burundi kuko muri zo hari zakoze urugendo rw'iminsi ibiri n'amaguru ziva mu nkambi y'agateganyo ya Sange zifuje gutahukanwa ariko ntibyazikundira ndayishimiye Janvier na nibigira Esperance ni zimwe muri izo mpunzi twe twaje tuvuye mu isange dushaka gutaha bitira ngamu kabimbira tuko turondera uburyo kugira ngo dushike mu gihugu cyacu cy'amavuko na burya twari tumvise ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko araduhamagaza ku bwinshi tugeze ngaha ikintu kitubabaje n'iyi saha ni uko batwanditse batwandika mu ba mbere dushobora gutaha ariko muri uyu mwanya bakaba bariko barakira abantu bariko barinda kuva mu yindi mihana baza bobo kubera baba baje bafise ibiturire batanga bakaba aribo bagira ente ba- bapasa twege dirose y'iwacu icurubiko kandi twe twari imbere y'abandi ivyo nivyo bikubira tubabaza muri uyu mwanya turasaba ko kabisa ni ukuri hoba abantu bafasha tukaronka ukuntu twebwe tuva ngaha mu kavimbira ahubwo ubuzima turimo burakaze ntitugira n'aho twituma n'amawese yabo barayatwimye n'indya zabo barabyitwimye n'amavuriro yabo ntibatuvura abana no gutukura ba- wabonye ko batukuye ikibazo cyo kwandika baraduhenze ngo baratwanditse dusa dusanga ntibatwanditse ntibatuzanira imashini ngo dukoreko abo banditse dusa dusanga amazina y'iwacu bayanyuranyije n'abo bakuye mu mihana batanze amahera nibo baciye bataha twege duciye dusigara haciye hagenda batanze amahera nta bitwa- mahera batanze bariyandikishije hariho abatanze amahera dushaka ubunyana natwe ko badushira mu ngufu bakadushisha mu mashini natwe tugaca tugenda i burundi tukaza kwivuza ikibazo cy'amaso nk'ubu jewe simbona gusa n'ubwo izi mpunzi ziri gutahukanwa hari izindi nazo zidakozwa gusubira mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'uko zivuga yuko umutekano muke zahunze ukirangwa muri icyo gihugu je sinipfuje gutahuka kubera umutekano numva mu burundi atari mwiza umunsi habonetse umutekano nkumva yuko woba ari mwiza ukwiye je nzotahuka ico nipfuza nuko bonkura nko ngaha bakanshikana nk'imurungu cangwe mu rusenge aha ku mupaka bagatumba izi mpunzi zanyuze ntizigeze zihagarara kuko zakomereje mu gihugu cy'u Burundi ariko bamwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira bari kuri uyu mupaka wa Gatumba babwiye ijwi rya Amerika ko hari uwundi mugwi w'impunzi z'abarundi uzatahukanwa mu gihe cy'icyumweru kimwe mwamenye yuko izi mpunzi zitahukanwe mu gihe tariki ya mirongo ibiri na gatatu y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri haseri ifatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira bari batahukanye mu gihugu cy'u Burundi izindi mpunzi magana abiri mirongo urunani na zirindwi pedasite ngabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika uvira mu ntara ya kivu y'epfo
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi turusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turakomeza n'amakuru tubafitiye muri kano kanya muri iki gihe amashuri yahagaritswe mu rwanda abana bagasabwa kwigira kuri radiyo na televiziyo abavuka mu miryango ifise amikoro make batangaza ko batigeze bagira amahirwe yo kwiga kuko badafise ibikoresho bisabwa leta ihumuriza uwo muco w'abanyeshuri ibabwira ko amashuri niyo yatangura inyigisho zose zaciye kuri radiyo zizosubirwamwo ibindi n'umumenyeshamakuru wacu i kigali mu rwanda asumta kabuye
icyemezo cyo kwigira kuri radiyo na televiziyo cyafashwe mu kwezi kwa kane uyu mwaka nyuma y'iminsi mike mu rwanda habonetse umurwayi wa mbere wanduye covid cumi n'icyenda nubwo abanyeshuri bacyitabiriye bagiye kumara amezi asaga arindwi bigira kuri radiyo na televiziyo hari abandi cyane cyane abatuye mu cyaro bavuka mu miryango ikennye bemeza ko batarongera guhura n'amasomo kuva mu kwezi kwa gatatu kubera ubushobozi buke bw'imiryango bavukamo aba ni bamwe mu banyeshuri bavuganye n'ijwi rya amerika bavuka mu murenge wa fumbwe mu karere ka rwamagana mu ntara y'iburasirazuba kuva amezi yose ashize muhagaritse amasomo ntabwo mubasha kwiga ntabwo mbasha kwiga kuko mu rugo nta radiyo bafite ubona akanya se ko gusubira mu masomo byibuze uka- ugafata mu makaye yawe ya kera mba ndi mu mirimo ubasha gukurikira amasomo kuri televiziyo ko bavuga ko abana basigaye bigira kuri televiziyo na radiyo nuko nayo tugira numva babivugira kuri radiyo ariko ntabwo njya mbyikurikirana cyane mvoma amazi nkanatwara umuzigo mbonye nyine bamaye abantu mba nguruka nkora ibintu byose ibyo abana bagaragaza nk'imbogamizi babujije kwigira mu rugo bishimangirwa n'ababyeyi babo bemeza ko batabona ubushobozi bwo kugura radiyo kuri televiziyo yo benshi bayibona nk'indoto ese bakwigira kuri radiyo gute aka ntago tu- nta bushobozi dufite oya ntabyo numva rwose nzinduka nigendera ubu se ntibazamusiga abandi baramusize ahubwo none se ubwo urumva nyine ya- yabakurikira kandi biga batiga ntariga na rimwe ese yakwiga gute twabonye bitavamo bitakunda ubwo ntariga nyine ni uko mbese nta radiyo ugira ntayo ni gutyo ndeba umwana wawe kuva iyi gahunda yatangira yari yabasha kwiga rwose ntarabibasha nta bushobozi mfite kubera ubukene nta televiziyo ngira radiyo se na radiyo ntayo ubukene bumeze nabi nawe ni uko ntabwo umwana wawe ariga ntabwo ariga rwose Si- nta radiyo mfite nta telefone ngira nta shinge nta rugero nkurikizi ntibamfasha mbese na mitore twarayibuze abarezi nabo bemeza ko imyigire y'abana muri iki gihe igoranye cyane cyane ku batuye icyaro mwarimu dusaba umuremyi narisisi utuye mu murenge wa kazo mu karere ka ngoma mu ntara y'iburasirazuba nibyo asobanura ntabwo ari buri wese uba ufite televiziyo cyane bitewe n'ikibazo cy'umuriro kuko hose ntabwo ari ko hagera umuriro w'amashanyarazi noneho haba harimo nk'abifite babashije kugura nka za mobisoro cyangwa bibogisi ariko zi- zijya- zifite na na, na, na televizeri ku ruhande icyo gihe rero abana barakurikira pe nta kibazo ariko abenshi muri bo wenda reka mvuge nka mirongo inani ku ijana usanga ari ba bana bavuka mu miryango ikennye ku buryo kandi uzi ko tekinoloji igenda ira- isimbura indi nk'ubu ibintu byitwa radiyo ntabwo umu- umuntu akigura radiyo cyane ukeneye kumva amakuru usanga eh, cyangwa ibiganiro usanga akoresha telefone noneho wa mubyeyi nawe kubera ko aba adahari ahanini yagiye muri gahunda ze usanga ya telefone ayibitseho adashobora kuyiha umwana mwarimu dusaba umuremyi avuga ko bizasaba akazi kanini abarimu kugira ngo bahuze ubumenyi bw'abana bakomeje amasomo yabo kuri radiyo na televiziyo n'abandi batigeze bagira amahirwe yo kubona ibyo bikoresho ntabwo bagendana pe ni ukuvuga ngo umwana wo mu cya- wo mu mujyi icyo arusha abandi uretse no kuba afite na nk'iwabo bifite bafite iyo televizeri mu rugo ahanini baba no mu bipangu ku buryo umutekano wabo uburinzwe cyane bakaba bari ahantu hafungiranye ugasanga bakunda ku- ku- kureba televiziyo cyane ariko nko mu cyaro noneho ubwo na wa mwana hari igihe acika agatoroka akisangira abandi ugasanga arashimishwa no kwirwa akira- akina n'abandi aho hirya kwibuga ku muhanda aho ngaho ntabwo byoroshye urebye burya akazi kenshi ke- gakozwe neza gakorwa na mwarimu pe naho hanze usanga bitarimo gucamo neza ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi reb kimara impungenge abo banyeshuri ababyeyi ndetse n'abarezi babo ko n'abanyeshuri batabashije kwiga muri ibi bihe amashuri adakora kubera icyorezo cya kovide cumi n'icyenda leta yateganyije uburyo bazafashwamo ni mu kiganiro cyihariye umuyobozi wa reb ndayambaje irene yahaye radiyo ijwi rya amerika byumvikana rero ko no muri ubu buryo twakoresheje eh, bwo kwigisha twifashishije ikoranabuhanga hari abo bitagezeho cyangwa se abagiye baryitabira hari ibyabacitse kandi ntibashobore kubikurikira n'ubwo byose twabibitse ku rubuga rwacu rwa reb ariko hari n'abagifite imbogamizi ku bikoresho by'ikoranabuhanga byanatuma barusura birumvikana ko urugendo rw'amashuri rero nirusubukurwa nk'uko mwabyumvise amashuri yisumbuye mu kwezi kwa cumi na kumwe urugendo rwo kwitegura rurakomeje abana nibagera imbere ya mwarimu ikintu cya mbere mwarimu azakora ni ukubanza yashyira abana ku gipimo kimwe kumenya uwashoboye kugira ibyo yitabira n'utaragize na kimwe cyangwa se bike yitabira kugira ngo bose bashyire ku gipimo kimwe hanyuma tubone gukomeza urugendo Mm.
rw'amasomo kubashyira ku gipimo kimwe ni gute ntibizadindiza wa wundi wize uwize ntabwo agomba kuvuga ati kuba narize buriya nataye umwanya nanjye nagombye kuba naricariye Hmm.
muri make uriya wize bizamworohera ahubwo urugendo rusubukurwa gahunda yo kwigishiriza abana kuri radiyo na televiziyo yatangijwe mu kwezi kwa kane iyi gahunda iterwa inkunga na leta y'u rwanda ifatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi unicef leta y'u rwanda ivuga ko iyi gahunda yari igenewe gufasha abana basaga miliyoni ebyiri n'igice biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye mu isuzuma ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi rebu cyakoze mu kwezi kwa kane hafatwa abana bake cyasanze abana bagera kuri cumi n'umwe ku ijana aribo batabashije gukurikirana aya masomo umuyobozi wa reb yatangaje ko impamvu basanze muri iryo suzuma aba bana batize ari uko hari ababyeyi bamwe batagira radiyo na televiziyo hakaba ikindi cyiciro cy'abazifite ariko radiyo igaharirwa umukuru w'umuryango ndetse n'abandi babyeyi batabashije kugira amahirwe yo kwiga bityo ntibashishikarize n'abana babo iyo gahunda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni no ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na diane ninahazwe amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na etienne karekezi yashizwe hamwe na fatuma alimasi karara twembi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kuranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha